ni radiyo ijwi y'amerika iradiyo ijwi ry'amerika isaminanira i washington ndetse mu kirundi mu kinyarwanda muri neza nshuti mwisi duteramanye mu burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya short wave ku metero cumi n'icenda no ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ijwi ry'amerika ikaze makuru yacu yo kuri saha mwiriwe neza muri kumwe na frederic nkunikije abategetsi ba uganda mu karere ka kisoro batanguye gusenyura amazu yaragenewe kwakira impunzi z'abanyekongo ku kigo cy'impunzi cy'agateganyo ca nyakabande twaryaga neza tukaryama neza none buno niho bihindutse bari no gusambura ibizu byose babiseye
uyo ni impunzi y'umunyekongokazi iri mu kigo c'impunzi c'agateganyo ca nyakabande muri uganda abashoferi batwara imodoka ziva mu gisagara ca Uvira muri Republika Demokarasi ya Kongo zija i Bujumbura mu Burundi bakoze imyiyerekano yo kwiyamiriza amafaranga bakwa no Burundi uko binjiye muri ico gihugu Perezida w'Urusiya Vladimir Putin yatangaje ko atari ngombwa kubandanya kurasa imisile muri Ukraine muri leta z'ubumwe z'amerika abagize umurwi udasanzwe w'inama nshingamateka bariko bakora itohoza ku kigo co ku ngoro abashingamateka bakorera mu capital bafashe ingingo yo gutuma ko donald trump yahoze ari perezida kugira ngo avuge ivyazi kuri ico gitero aya makuru aya makuru turatangure kuyavugwa hirya no hino ku isi perezida w'urusiya vladimir putin yatangaje ko atari ngombwa kubandanya kurasa imisile muri ukraine mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru mu ruzinduko arimo muri kazakistani perezida putin yatangaje ko uburusiya budafite umugambi wo gusenya ukraine ati si ngombwa gukomeza kuyirasaho za misile z'urubura nyamara kugera ejo ku munsi wa kane wikurikiranyije uburusiya bwarashe izindi misile nyinshi mu mijyi nka cumi n'ibiri itandukanye ya ukraine mu mujyi wa mikolayiv mu majyepfo ya ukraine zahishe abaturage batanu umugaba mukuru w'ingabo zose za leta zunze ubumwe za amerika general mark mille yavugiye i buruseli mu nama ya otan ko ibi bitero by'uburusiya bishobora kwinjira mu rwego rw'ibyaha by'intambara asobanura ko uburusiya burasa bwabigendereye kandi butarobanura abakuru abato abana no ku bikorwa remezo bya gisivile naho perezida wa ukraine volodimir zelenski yatangaje ko guverinoma ye izashyiraho urukiko rwihariye ruzaburanisha icyaha cyo gutera ukraine no kugira ngo uburusiya bwishyure ibyo burimwo bwangiza Uh, turagushimiye Thomas Kamirindi kuri inkuru muri leta zunze za Amerika abagize umurwi udasanzwe w'inama nshingamateka bari ko bakora itohoza ku gitero ca kungoro abashingamateka bakorera mu Capitol bafashe ingingo yo gutuma ko Donald Trump yahoze ari perezida kugira ngo avuge ivyazi kuri ico gitero ni inkuru dushikirizwa n'ubundi na mugenzi wacu Thomas Kamirindi abagize komite uko ari icyenda abademokarate barindwi n'abarepublikani babiri bose nta n'umwe uvuyemo bemeje umwanzuro wo guhamagaza Trump agomba kubitaba agatanga ubuhamya yabanje kurahira uretse kumwumva komite izamwaka n'inyandiko n'ibindi bimenyetso bitandukanye ku gitero cy'abayoboke be bagabye ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa mbere ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe ku ngoro y'inteko ishinga amategeko capitol mu ibaruwa ndende yandikiye komite Trump avuga ko icyemezo cyayo cyamuteye uburakari n'umubabaro kandi ko abayoboke be bateye Capitol ari abanyamerika b'inyangamugayo bakunda igihugu cyabo ariko ntavuga niba azitaba cyangwa niba atazitaba ashobora kwanga kwitaba icyo gihe komite nayo ishobora gusaba minisitiri w'ubutabera Merrick Garland ari nawe mushinjacyaha mukuru wa leta zunze ubumwe za amerika muri iki gihe kumurega mu rukiko niwe wafata icyemezo cya nyuma amategeko ateganya ko icyaha cyo gusuzugura inteko ishinga amategeko ukanga kuyitaba gishobora guhanishwa igifungo kiri hagati y'ukwezi kumwe n'umwaka umwe n'ihazabu y'amadolari igihumbi
urakoze toma uh, muri burkina faso inama y'igihugu yatanguye ibikorwa vyayo umunsi vyo gushiraho umukuru w'igihugu w'ifata kibanza n'inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu thomas kamirine iyi nama igomba kumara iminsi ibiri irimo abantu barenga magana atatu bahagarariye ingabo z'igihugu polisi y'igihugu inzego za gakondo n'amadini sosiyete sivile amashyirahamwe y'abakozi amashyaka ya politiki abanyaburkina faso baba mu mahanga n'abavanywe mu byabo baba impunzi imbere mu gihugu kubera intambara z'abajihadisite ziyogoza burkina faso kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ibimodoka binini by'intambara bitamenwa n'amasasu byafashe ibirindiro ku nzira zose zigana aho inama ibera mu murwa mukuru wa gadugu kapitene ibrahim traore wakoze kudeta ku itariki ya mirongo itatu y'ukwezi gushize ntiyagaragaye mu mihango yo gufungura iyi nama iyobowe n'undi musirikare mukuru colonel major celestin compaore colonel compaore yasobanuye ko iri koraniro rigomba gushyiraho itegeko shingiro ry'agateganyo n'umukuru w'igihugu w'inzibacyuho w'umusivire cyangwa w'umusirikare muri iyi minsi abayoboke ba kapitene ibrahim traore barimo barakora amanama hirya no hino basaba ko aguma ku butegetsi ariko we yavuze ko ashaka kwigira ku ruhande
dushimiye mugenzi wacu Thomas Kamirindi yadushikirije amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi tubibutse ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo hejuru ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirondera mu kinyarwanda mu kanya amakuru yo mu karere ka afurika ibiyaga binini aya makuru tuyahereye muri repubulika ya demokarasi ya kongo abashoferi batwara imodoka ziva mu gisara ca uvira muri repubulika ya demokarasi ya kongo zija i bujumbura mu burundi bakoze imyiyerekano yo kwiyamiriza amafaranga bakwa n'uburundi uko binjiye muri ico gihugu ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika vedaste ngabo hari i uvira aba bashoferi bavuga yuko ikigo gishinzwe imisoro mu burundi kibategeka kwishyura amafaranga ibihumbi mirongo itatu by'amarundi uko binjije imodokari ifite purake ya kongo mu burundi kubera iyi myigaragambyo y'aba bashoferi batwara imodokari zitwara abagenzi uvira bajya bujumbura byagize ingaruka ku bagenzi benshi bamwe muri bo bahisemo gukoresha za moto kugira ngo zibageze ku mupaka wa kavivira abandi nabo bifashishije za bajaje kugira ngo bagere kuri uwo mupaka kuko imodokari zitwara abagenzi zitakoze manirakiza silasi ni umuyobozi uhagarariye abashoferi batwara imodokari zikora uvira bujumbura twamusanze kavimvira na bagenzi bari guhagarika imodokari zitwara abagenzi ziva burundi cyangwa zijyayo ubwa mbere twahora turiha ibihumbi mirongo irindwi na bitanu mu mezi atatu hanyuma kovide ibaye baratugarira turugara imodoka ntizasohoka ntizinjira twahora turiha ibihumbi mirongo itatu mu minsi cumi n'ine mugabo iyo minsi cumi n'ine ntituyirangiza turashika hariya tumaze gushika tukagenda tukariha tugarutse bakayitwambura tugasubira muri kongo mu gitondo kandi tugiye tukakata iyindi ibihumbi mirongo itatu none twe twasaba ati badufashe batusubirize ijya minsi cumi ijya minsi mirongo itatu iminsi amezi atatu mu minsi mu bihumbi mirongo irindwi na bitanu cabure batugumize ku minsi cumi n'ine turihe ibihumbi mirongo itatu aba bashoferi bakoze iyi myigaragambyo bavuga kandi ko aya mafaranga basabwa atuma binjira mu gihombo nk'uko bitangazwa na nsabimana silasi umushoferi ukorera uvira bujumbura winjiye ukaja mu burundi ufise purake ya kongo baguca taranti mire ugarutse nyine bakukanyanganya kati dandre isubiye inyuma baguca ibindi mirongo itatu ariko nawe ukoresha taransiporo ugashize imodoka ntono za porobogisi waronka ayo mafaranga gute ntabwo wayabona ni rwa ruhombo na vesima mu bose usanga atani yurose n'abana bagaca barara inzara kugira ngo turonke ubuzima nuko baduha kati dandre yaturuwamwa bayiduha ijya yaturuwamwa twagira akorohezo na gatonyi bazi mwiri barabara warenga na fontiyere honyene n'urangwanya fontiyere n'uwimbira kugira ngo zana kandi tambe nubwo aba bashoferi basabwa kwishura ibihumbi mirongo itatu batangazwa n'uburyo leta y'u Burundi idasaba ayo mafaranga abashoferi bafite plaque zo mu Burundi batwara abagenzi bava Uvira mugabo zo mu Burundi ziraza zikariha idolari cumi na zitanu bakamara ijya minsi cumi n'ine bakanayirenza no kuyirenza mbese none twebwe ntidukora akazi kamwe kuki batubonera twebwe abakongomani ni kubera iki nibatureke natwe dukore nk'uko abandi bariko barakora hanyuma turihe ibisabwa n'amategeko twashatse kuvugisha ikigo cya obere ofise burunde de recete ntibyadukundira ariko kuva ku mupaka wa gatumba kugera bujumbura abashoferi bagenda bereka abapolisi mu muhanda ko bishyuye amafaranga vedase ngabo ijwi rya amerika uvira
abakenguza amateka baserukiye uburundi mu nama igira ijana na mirongo ine na batanu y'ihuriro ry'abashinga amateka ku isi barifuza kubahiriza kubakira ku ntambwe zimaze guterwa muri iki gihe mu gutsimbataza umubano hagati y'uburundi n'u rwanda ni inkuru twateguriwe mu menyeshamakuru w'ijwi ry'amerika jean baptiste mico myiza biturutse kuri kudeta yaburijwemo mu burundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu umubano w'iki gihugu n'u rwanda wabaye mubi mu buryo butandukanye icyo gihe uburundi bwashinje u rwanda gushyigikira abashatse guhirika ubutegetsi muri icyo gihugu ibirego u rwanda rwahakanye hagiye hagaragara kenshi intumwa z'ibyo bihugu zititabira inama mpuzamahanga zaberaga muri kimwe muri ibyo bihugu cyakora hashize iminsi ibi bihugu byombi bigerageza kunoza umubano kuri ubu u rwanda ruri kwakira inama y'ihuriro ry'inteko zishinga amategeko ku isi uburundi nabwo burahagarariwe muri iyi nama ubu bwitabire buje bukurikira urugendo rw'umukuru wa sena y'u rwanda aherukamo mu burundi mu mpera z'ukwezi gushize ubwo yari yitabiriye inama y'umuryango wa za sena zo muri afurika n'ibihugu by'abarabu visi perezida wa kabiri wa sena y'u burundi siriake nshimirimana avuga ko ibi ari ikimenyetso ntakuka ko ibihugu byombi biri gukora iyo bwabaga mu kunoza umubano mu minsi yeze twateguye inama ya aseka association de sena eh, de shura e eh, eh, chambre kivara zo muri afurika no mu bihugu by'abarabu u rwanda rwaraje ruserukiwe ndetse n'umukuru w'urwego rwo hejuru urongoye inama nkenguzamateka y'u rwanda uyu munsi haje inama ihuza amanama nshingamateka yo ku isi uburundi nibyo natwe twaje burongowe n'icegera cy'umukuru w'inama nkenguzamateka ibimenyetso ni ibyo nyine jacqueline nzigamiye nawe uri mu bagize sena y'u burundi uri mu nama y'ihuriro ry'inteko zishinga amategeko ku isi iri kubera mu rwanda avuga ko kuba harabaye ibibazo hagati y'u burundi n'u rwanda bidakwiye gufatwa nk'ibikwiye kubaho iteka ryose delegasiyo y'abantu bavuye i burundi hano mu rwanda u rwanda rwatwakiriye neza cyane twarabinezererewe kandi turashima ni ibisanzwe ko abantu babana hatabura utuntu utubazo duto duto utugorane dushika tukabaho mbe ndetse n'abavukana mu ndimwe harabaho utubazo kandi utwo tubayeho ntibigumaho imyaka yose ahereye ku ntambwe imaze guterwa mu kunoza umubano hagati y'uburundi n'u rwanda visi perezida wa kabiri wa sena y'uburundi siriake nshimirimana avuga ko iyi ntambwe ikwiye gukomeza hagamijwe kurengera inyungu z'abaturage n'umunsi ko tugeze ku ntambwe by'ukuri tubona ko ari nziza duhamagare tuyikomeze tuyikomeze abanyarwanda barabe ntagira ikibazo cononera uburundi giturutse mu rwanda bakibonye kare bakimenyesha abarundi nabo barabe ntagira ikiza cononera u rwanda giturutse i burundi bakimenye kare bakimenyeshe kugira ngo by'ukuri dukomeze umubano mwiza abenegihugu bacu batekane kuko inyungu ya mbere indongo zirondera ni inyungu y'abenegihugu abenegihugu bacu nabo bakeneye kwisanzura bakeneye kwisanzura akabaho mahoro yakeneye uwakeneye kujya kuramutsa akamuramutsa nta kindi mu rwego rwo gukomeza umubano hagati y'u rwanda n'u burundi kuri wa gatanu perezida wa sena y'u rwanda augustin yamuremye yagiranye ibiganiro n'itsinda ry'abasenateri b'u burundi abashimira kuba baritabiriye iyi nama y'ijana na mirongo ine na gatanu y'ihuriro ry'inteko zishinga amategeko ku isi iri kubera i kigali mu rwanda uburundi n'u rwanda kuva aho bitangire kubyutsa umubano hagiye habaho inama zitandukanye mu rwego rw'umutekano n'ububanyi n'amahanga mu rwego rw'imihahiranire kuva tariki mirongo itatu z'ukwezi gushize uburundi bwafunguye imipaka yabwo n'u rwanda jean batiste mico myiza ijwi ry'amerika i kigali
ijwi ry'amerika ku bufatanye na flash tv yo mu rwanda izajya bagezaho ikiganiro bungabunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru ya saa kumi n'imwe n'igice no kuwa kane saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba kuri flash tv mwakurikira icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo facebook na youtube kuri radiyo yacu voa turabararitse
muri uganda abatetsi mu karere ka gisoro batanguye gusenyura amazu yaragenewe kwakira impunzi z'abanyekongo ku kigo c'impunzi c'agateganyo ca nyakabande bavuga ko mu mpera z'uku kwezi kw'icumi impunzi zose zitegerezwa kuba zaravuye muri iyo kampi ni inkuru dushikirizwa n'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika ignatius bahizi ari uganda ibihumbi by'impunzi z'abanyekongo zari zimaze igihe mu nkambi y'agateganyo ya nyakabande zatangiye gusubira mu ngo zabo muri iri teritwari ya rucuro muri repubulika ya demokarasi ya kongo zari zarahawe kugeza mu mpera z'uku kwezi kwa cumi kuba zagiye mu nkambi zisanzwe cyangwa zigataha abayobozi mu kigo gishinzwe impunzi muri uganda bavuga ko inkambi y'agateganyo ya nyakabande yateguriwe kuba inkambi y'agateganyo aho impunzi zakirwa kandi zikandikwa zigahabwa ubufasha bw'ibanze mbere yo kwimurirwa mu nkambi nini ziri imbere mu gihugu kure y'umupaka bavuga ko iyi nkambi idafite ibikoresho byo kwita ku mpunzi igihe kirekire amabwiriza yo gukura impunzi i nyakabande yatanzwe na minisitiri wungirije ushinzwe impunzi mu mpera z'ukwezi gushize ayo mabwiriza ubu yatangiye gushyirwa mu bikorwa n'inzego z'ibanze shafikise kandi ukuriye umutekano mu karere ka gisoro niwe ukuriye icyo gikorwa lwaki obuyumba obwo tubuggyewo kubanga ennaku z'omwezi ziweddeyo
ati turi gusenya ayo mazu yashyiriweho igihe gito kuko igihe kirageze basigaranye ibyumweru bibiri gusa kugira ngo bave aha hantu bityo rero tugomba gutangira kubereka ko tutabakeneye hano bisi zirahari zirategereje ku bashaka kuja mu nkambi nka nakivare n'abadashaka kujayo bafite uburenganzira bwo gusubira mu gihugu cyabo rero ku bagenda duhita dukuraho ihema baryamagamo bivuze ko n'ibiryo bahabwaga bihita bihagarikwa gurupe eno ennaku za mwezi weddeko emmere tugijyawo bwana sekandi yongeyeho ko hashize amezi make nta mirwano ibereye mu bice byinshi impunzi zahunzemo muri kongo avuga ko ibyo bitanga icyizere kuri bamwe mu mpunzi bahisemo gusubira mu gihugu cyabo ijwi rya amerika ryaganiriye na zimwe mu mpunzi zafashe icyemezo cyo gutaha zisubira mu turere tugenzurwa n'inyeshamba za ma makumyabiri na gatatu ribabaza niba badafite ubwoba bw'umutekano wabo twaryaga neza tukaryama neza none buno niho bihindutse bari no gusambura ibizu byose babisenye noneho wahisemo gusubira aho kongo ya bunagana niho wari uvuka niho ukomoka komokera muri muri cyanzu muri cyanzu eee none icyo wahunze icyo gihe ubu ngubu wibwira ko cyarangiye ubona ko turi kubona ntayizi ndi ntagandi masasu bari kugamba tutakora isasu ni ukwemera ikizaba kikaba none twakora iki na emuventi urabafasha aho hantu bari muri za bunagana za cyanzu ntabwo mubatinya twabatinya gute twabatinya kubera iki mutabatinya kandi ari inyeshyamba atari abasirikare ba leta oya nta twabatinya turi kuvuga rumwe turi bamwe nta kibazo twe twanumvishe dushaka kunataha none si ko nta muntu wangaga iwabo twashaka guhinga mu rugo no mu kongo nta sasu ryo tureba yuko nta masasu ubwo twumvaga none ngo reka dutahe mwizeye ko umutekano ugiye gukomeza nk'uko bimeze ubu nta masasu avuga ngo twamaze nko kubyizera kuko twahingagayo abasirikare duhingagayo abasirikare niko batuyomberaga ubwo ni ukuza tukaganira neza nta n'ikibazo nta kibazo basi hafi ya nyakabande ubucuruzi bwari bwatangiye kwiyongera cyane cyane mu bacuruza ibiryo kubera ibihumbi n'ibihumbi by'impunzi byaguraga ibintu byose ku masoko mu maduka no muri resitora bamwe muri aba bacuruzi babwijwi rya amerika ko ubucuruzi bwabo bugiye guhomba ko kuva impunzi zaza kagejejeho gutera imbere ariko numvise ko bari kuja gukinga ikampu ya nyakabande nje nkanjeho ukora bizinesi hano ku capa nababaye cyane kubera bamvaga ku sente bakeraga baraza kumbagira mu cyayi agatogo mu gitondo ku manywa n'umugoroba na capati bakazigura mu bwinshi ibyo ducuruzaga mu bizinesi ibyo twagizemo inyungu nyamara uyu we arashimira ko impunzi zigiye kuko ngo zari zaratumye ibiciro by'ibintu bizamuka ibiciro by'ibintu na cyane cyane nk'ibyo kurya hano muri nyakabandi wacu byagiye hejuru cyane haruse na kampara haruse na kampara byarakomeye nicyo mvugiye ngo mu buryo bw'ubucuruzi abacuruzi bo barishimye kuko babaga bari kubona agasente ariko ndatekereza ngo impunzi nizimara kugaruka iwabo izindi zikaja mu kampusi ubundi hano ibiciro by'ibyo kurya biragabanyukamo ubundi abaturage bashobore kugira ukuntu ko bakoroherwa guhaha nk'uko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr bivuga kuva mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka abantu barenga ibihumbi ijana bahungiye muri uganda baturutse muri congo hcr ivuga ko muri iki gihe umubare w'abahunga wagabanutse cyane uwo muryango unavuga kandi ko nubwo impunzi nyinshi ziyemeje gusubira iwabo umubare munini wazo nawo wemeye kuja mu nkambi z'impunzi ziri imbere mu gihugu nka nakivare rwamwanja na cyaka HCR navuga ko byari bihenze cyane kwita ku mpunzi ziri mu nkambi y'agateganyo kuko hatagenewe kwakira impunzi zimara igihe kirekire nibutse ko nubwo hashize igihe hatumvikana urusaku rw'amasasu muri teritwari ya Rucuro imigambi yo kugarura amahoro binyuze mu biganiro yashyizweho n'inama y'i Nairobi ku rwego rw'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ari ntacyo yari yageraho nubwo bikivugwa ko hazoherezwa ingabo z'ibyo bihugu guhagarara hagati y'inyeshamba n'igisirikare cya leta mu gihe ibiganiro bizaba biba ignatius bahizi ijwi rya amerika uganda
mu gihe isi yose uyu munsi yahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe ubuziranenge ikigo kijejwe gusuzuma ubuziranenge bw'ibifungurwa mu burundi bbn kivuga ko hakiri inzitizi nyinshi muri icyo gisata ku bijanye no gusuzuma ubuziranenge bw'ibifungurwa n'ibinyobwa biba byahinguwe ni inkuru ya thierry yves ndayishimiye ari i kigali mu rwanda igisata cyo kugenzura ubuziranenge mu burundi ntikiratera imbere nk'uko byashikirijwe n'umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe gusuzuma ubuziranenge bbn severesi ndayikengera kuri uyu wa gatanu ubwo isi yose yahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe ubuziranenge mu bisanzwe ubu bikorwa turiko turakora iki gisata cyo kugenzura ubuziranenge eh, ntikiratera imbere cyane ariko turiko turagerageza kugira ngo tuje ku rwego rw'abandi dushobore gukontorora ariko intambamyi ziracyari nyinshi turamaze kuzivuga naho nyinshi zifatiye ku kutamenya kw'abantu kw'ibi bintu by'ubuziranenge no kubyubahiriza sindayikengera yanamenyesheje ko abafise amahinguriro nabo badafise ubumenyi bukwiye mu bijanye n'ivyo bahingura ndetse n'uburyo bwo kubifunika aho yashimikiye ku bahingura ibidandazwa bijanye n'ibiribwa ndetse n'ibinyobwa na cane cane vy'umutobe hamwe n'abahingura amavuta y'amamesa ibintu bahingura cyangwa ingene bibikwa iki kibazo cya ambaraje ni ikibazo gikomeye rwose ikibazo gikomeye kuko ibintu bya ambaraje bira- biratera ikibazo kenshi cyane cyane muri ibi bintu bihinguwe rero ikintu tumaze kubona ngaha iwacu ni uko abantu nka benshi turamaze kubisigura kenshi cyane cyane aba bari mu bintu byo guhingura ibifungurwa kenshi nta bumenyi buhagije bafise bwo kugira ngo bashobore kubona yuko iki kintu gitekewe neza cyangwa kigize neza turiko turakora ibyo dushoboye duhereye ku kwigisha abantu ico kigo c'igihugu kijejwe gusuzuma ubuziranenge cari giherutse gutangaza ko gukoresha amacupa ya plasitike mu gufunikamwo amavuta yo kurya bitemewe ariko naho biri uko abanyagihugu bavuganye n'ijwi rya amerika barimwe abahingura amavuta y'amamesa hamwe n'abayadandaza n'abaja kuyasuma basigura ko badafise ubundi buryo bwo kubika neza ayo mavuta kuvuga bamwe bamwe bayabika nko mu binogo baba bari- barinze nko mu mazu hama abandi nabo bakayabika mu mapipa abandi nabo bakayabika mu- mu ma- mu marodipe kuko si abaza bose bashobora guterura ibido rero wa muntu nawe yari akeneye kugura amamesa makeya nimba ari kajya gacupa gatoya gakinju gatoya cyangwa igero kinju runiniya aroroherwa ingene ashobora kuyasumiramwo ajya amasashi urabona ko bayakuye bamaze kuyakuraho haca haraba ayandi mahinguriro ahingura ayandi masashi abo banyagihugu basabye leta y'u Burundi kubaronderera ibindi bikoresho byo gufunikiramwo abakiriya babo kuko bobo badafise aho bobivana rero twasaba leta yuko yoturonsa nk'ibikoresho bimeze neza atangese bishobora kugira ante gutera bisaba ko iyo dukora ubwo bupaki umugabo yarateguye utuntu twumva ko twosumiramo gukuramo utwo dupaki turadufasha nko kuguramo utuvuta bocadufasha nka twebwe abanyagihugu cyane cyane bato bato nibo bama ba- baca bagira ingorane ntawo kwanka umugambi wa leta ariko twosaba ko yoca ishiraho ibindi vyoza bisubirira vya bindi bashimye ko bivaho ikigo bbn kimenyesha ko hari ubundi buryo buriko burategurwa bwo gukora ibisubirira ayo macupa severesi ndayikengera umuyobozi w'ico kigo amenyesha ko hari n'ibikoresho bizobikora bimaze gushika mu burundi birimwo imashine zibiri kuba uburundi ari igihugu kikiri inyuma ku bijanye no gusuzuma ubuziranenge ico kigo kimenyesha ko kitazokwihanganira abadakurikiza amategeko ariko arashigwaho muri iki gihe ico kigo kandi canamenyesheje ko hari abakidandaza ibidandazwa byarengeje igihe aho canerekanye ibinyobwa n'ibiribwa byafashwe biriko biradandazwa kandi byarataye igihe ndetse n'ibindi bikorwa mu buryo budakwije ibisabwa n'amabwiriza y'ubuziranenge mu burundi umunsi wahariwe ubuziranenge bitegekanijwe kuzohimbazwa ku igenekerezo rya cumi n'umunani uku kwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri thierry vendayishimiye ijwi ry'amerika i kigali
igira hirya ariko mata w'inyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe ndi uw'ibihugu Eh, yego rata uri umunyarusangikazi kuko nibo bagenda binyozora nk'inka zabo Eh, ariko abirasi bimuhumuruka mani shofe wenda abona ashaka uri iwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye mye kwetu ni bugo reka da ndiyo bugo wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yabababababa twigendere kombo tagisi yaje tagisi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Groya.
muri ko murabandanya kumviza iradiyo nk'ijwi ry'amerika nk'uko mubyumvise naho kaziki ubu naho ni wa mwanya w'amakuru inkino zitekanijwe mu mpera zindwi mu rwanda mwateguriwe kandi mushikirizwa na mugenzi wacu jean claude nyandida mu mupira w'amaguru ejo bundi ku cyumweru ikipe ya as kigali yo mu rwanda izahura n'ikipe ya al nasiri yo muri libiya ni umukino wo kwishyura mu ntera ya kabiri mu rugendo rwo guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri afurika ku byo la confederation uyu mukino uzabera mu mujyi wa bengazi muri libiya umukino ubanza wari wabereye kuri stade huye i butare kuwa gatandatu w'icyumweru gishize as kigali na al nasiri zari zaguye imiswi zinganya ubusa ku busa ikipe izakuramo indi hagati y'aya makipe yombi izahita itombora imwe mu makipe cumi n'atandatu azaba yasezerewe mu ntera ya kabiri y'irushanwa ryo guhatanira igikombe cya afurika ku makipe ikipe yabaye iya mbere iwayo Ligue des Champions tukina umupira w'amaguru kandi mu mpera z'iki cyumweru ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'abakinnyi batarengeje imyaka makumyabiri n'itatu iratangira umwiherero wo kwitegura umukino uzayihuza n'ikipe y'igihugu ya Mali mu ntera ya kabiri y'urugamba rwo gushakisha itike yo kuzajya mu gikombe cya Afurika cy'ibihugu kizakinirwa muri Maroc umwaka utaha umutoza w'ikipe Yves Rwasamanzi yamaze guhamagara abakinnyi azifashisha mu mukino ubanza hagati y'u Rwanda na Mali uzabera kuri stade Huye i Butare kuwa gatandatu w'icyumweru gitaha umukino wo kwishyura uzabera i Bamako muri Mali ku itariki ya makumyabiri n'icyenda y'uku kwezi kwa cumi mbere yo kugera kuri iyi ntera ikipe y'igihugu y'u rwanda ku bakinnyi batarengeje imyaka makumyabiri n'itatu yabanje gukuramo ikipe y'igihugu ya libiya yari claude munyandinda i kigali
mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri iyi saha ariko imbere yaho reka tubibutse ibice bikuru bikuru by'abize amakuru twabwiye ko perezida w'uburusiya vladimir putin yataka- yatangaje ko atari ngombwa kubandanya kurasa misile muri ukraine twabwiye kandi ko muri leta zunze ubumwe za amerika abagize umurwi udasanzwe w'inama nshingamateka bariko barakora itohoza ku gitero ca- co ku ngoro abashingamateka bakorera mu capitol bafashe ingingo yo gutuma ko donald trump yahoze ari perezida kugira ngo avuge ibyazi kuri ico gitero twabwiye kandi ko muri burkina faso inama y'igihugu yatanguye ibikorwa byayo uyu munsi byo gushyiraho umukuru wa leta y'imfatakibanza twabwiye kandi ko eh, eh, tu- twabwiye kandi ko muri eh, abashoferi batwara imodoka ziva mu gisara ca uvira muri repubulika demokarasi ya kongo zija i uvira i bujumbura mu burundi bakoze imyiyerekano yo kwiyamiriza amafaranga bakwa n'uburundi uko binjiye muri ico gihugu tubabuye kandi ko abakenguza amateka baserukiye uburundi mu nama igira ijana mirongo ine na gatanu y'ihuriro ry'abashinga amateka ku isi bifuza kubakira ku ntambwe zimaze guterwa muri iki gihe mu gutsimbataza umubano hagati y'uburundi n'u rwanda iyi ni nkuru twabwibwa ko abatetsi ba uganda mu karere ka kisoro batanguye gusenyura amazu yaragenewe kwakira impunzi z'abanyekongo ku kigo cy'impunzi cy'agateganyo ca- ci- eh, c'igisagara kimwe cyo muri uganda inshuti mwese rero twamwaduteze amatwi turabashimiye cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo mukurikirane ibiganiro byacu byo kuri iyi saha turashimiye engineer jo yadufashije mu buhinga bw'ibyuma tukaba kandi dushimiye na nadia taha yadufasha kwegeranya ibiganiro turashimiye bagenzi bacu bafashije kugira ngo amakuru twateguriye abashikire Eh, turabashimiye namwe inshuti mwese aho muri hose ku kanya mwatoye kugira ngo mugatora ijwi ry'amerika mu biganiro byayo turabashimiye rero eh, turabifuje kandi umugoroba mwiza mubandanye mutekanirwa mu byanyu no mu banyu mugire amahoro n'ijoro ryiza mwese